ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri facebook na twitter mudukurikira kuri arobaz radiyo yacu naho kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ni site yacu musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma n'umwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi n'ikiganiro muri sanga ntongere mbahe ikaze mwe mwese turi kumwe muri iki kiganiro mbabwira ko hakurya hariya mu birahure ndabona Diodone Cyubahiro urimo kumfasha muri iki kiganiro niwe urimo gufasha kugira ngo amajwi abagereho no gushaka abo turi buze kuganira ku murongo wa telefoni muti rero turaganira iki gukuramo inda ni ingingo itavugwaho rumwe ku isi hose bamwe barabyamagana abandi bakabishyigikira abandi bakumva ko byakorwa mu gihe ari amaburakindi uko biri kose birakorwa mu rwanda ho itegeko rigena uburyo bwemewe bishobora gukorwa kugira ngo hirindwe igihinduka icyaha gihanwa n'amategeko mu gihe bikozwe mu buryo butari bwo mu buryo bwemewe bwo gukuramo inda bugenwa n'itegeko ry'u rwanda harimo kuba utwite uri umwana kuba uwakuriwemo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato kuba uwakuriwemo inda yarayitwaye nyuma yo kubanishwa n'undi nk'umugore n'umugabo ku gahato hari kandi kuba wakuriwemo inda yaratewe inda n'uwo bafitanye isano hafi kugera ku gisanira cya kabiri cyangwa kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite kuva iri tegeko ryavugururwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hagakurwaho icyemezo cy'urukiko cyabanzaga gusabwa ku bemera gukuramo inda umubare w'abikora ugenda wiyongera mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turibanda ku batarakwiza imyaka y'ubukure basama inda zitateganyijwe turabaza tuti kuba iri tegeko ryaravuguruwe mu buryo bworohereza gukuramo inda bifite izihe ngaruka ku rubyiruko ese byabaye igisubizo cyangwa byakuruye ibibazo umutumirwa wacu w'uyu munsi ni dr kagaba afrodis ayobora ikigo nyarwanda cyita ku buzima hdi bwana dr afrodis kagaba ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane mutagoma ndabumva neza
ye nuko nuko rwose nawe reka tugushimire ko wemeye kwitabira ikiganiro muri isanga ukaba ugiye kuganira natwe hano muri studio washington dc ndetse n'abantu hirya no hino ku isi bari buze guhamagara bateze amatwi radiyo ijwi rya amerika mu rwanda aho ngaho mu burundi n'ahandi hose mbere y'uko rero tujya kuri kiriya kibazo nyirizina nari maze kuvuga reka duhere ku ishusho rusange mu rwanda y'abana batwara inda mu buryo butateganyijwe tutavuze abazikuramo ishusho nshaka kuvuga ni imibare dr kagaba iyo mibare yaba ihagaze ite waba uyikurikiranira hafi uko nkeka
urakoze cyane iyo turebye eh, imibare mu by'ukuri uretse ko binagoye bisaba ko eh, haba hakoze hakozwe ubushakashatsi bwimbitse Mm.
ariko iyo turebye nko muri iyi myaka itatu ishize navuga ko turi hagati y'ibihumbi cumi n'umunani na makumyabiri buri mwaka Eh, hejuru y'ibihumbi cumi n'umunani by'abana b'abakobwa batwara inda eh, batari bageza imyaka cumi n'umunani Ah, kandi ugasanga ari imibare ituruka mu gihugu hose ni ukuvuga yuko eh, tugenda tubona yuko ah, imibare isa nk'aho iguma mu- aho ngaho cumi n'umunani cumi n'icyenda ntabwo igabanuka Ah, nta nubwo twanavuga ko yiyongera cyane ariko t- eh, kubera yuko eh, ari ikibazo gihangayikishije navuga ko nabwo ubwabyo no kuba abantu bavuga imibare ndetse bakabona bitanakwiriye ni intambwe buriya imaze guterwa ntabwo twavuga yuko wenda imibare yiyongereye gusa kuba deja ikibazo tukivugaho tukavuga ko hagomba- hagomba gufatwa ingamba kugira ngo eh, abo bana bafashwe eh, bashoboye gusubira mu ishuri basubire mu ishuri ariko tunashyiriho n'uburyo bwo gukumira ntihagire abandi bakongera gutera inda cyane cyane ko ingaruka zikurikiraho ari nyinshi cyane navuga rero ko imibare iri aho ngaho eh, buri mwaka usanga turi mu bihumbi cumi n'icyenda ibihumbi makumyabiri kandi ukabona ko ari ikibazo kimaze igihe gusa igishimishije ni uko inzego zose bireba muri ino minsi barimo bakiganiraho kugira ngo harebe ingamba zafatwa ah, hanyuma izimaze kugenda zifatwa kugira ngo turebe uburyo hakumirwa ah, ndetse tugakomeza kugira ah, abana baterwa inda batari bazana imyaka
Mm, haruguru hariya wari uvuze uti n- n- bira- uti ntabwo ari ibintu byoroshye uti ubushakashatsi bugenda bukorwa ariko ntabwo ari ibintu byoroshye ni ukuvuga ko kugira ngo umuntu amenye uwo mubare cyangwa se ibyo bihumbi cumi n'icyenda twavugaga hari abatamenyekana cyangwa habaho kwibeshya icyo wari ushatse kuvuga gikomeye kitoroshye ni iki yego hari abatamenyekana eh, hari ababa babitwaye babyarire kwa muganga kuko imibare dukunda kubona cyane cyane baturutse nk'abandi bashoboye nibura kubyarira kwa muganga ariko hari abatajya kwa muganga hari n'abazitwara bakazikuramo eh, imibare ntinagaragare kubera ko batwise bakazikuramo mu buryo butanoze wenda zikaba zanabahitana so kugira ngo noneho ubone wabona umubare nyawo mu by'ukuri bisaba nyine ko eh, inzego zose zikorera hamwe hakorwa ubushakashatsi ngo dushobore kwesima neza niba bangahe baba batwaye inda kuko harimo iriya mibare tubona ibihumbi cumi n'icyenda ibihumbi cumi n'umunani makumyabiri akenshi ni imibare iba yaturutse kwa muganga ariko rero hari abatagera kwa muganga
Mm. nzi ko inzego z'ubuzima zinyuranye mu gihugu zahagurukiye kurwanya icyo kibazo cyo gutwara inda zidateganijwe cyane cyane ku bana kandi nawe umaze kubivuga Eh, ariko bisa nk'aho ikibazo kidacika kubera ko urumva mu kanya tubonye yuko iyo mibare igumaho mu bushakashatsi bwanyu mubona igituma iyi mibare itagabanuka kandi hariho ubwo bukangurambaga hariho ibyo bikorwa bitandukanye bituruka ku ki
Em, ikibazo cy'abana guterwa inda ni ikibazo cyahozeho eh, gituruka ku mpamvu nyinshi Eh, icyo nari maze kuvugaho mu kanya ni uko kuba desha turimo tuvuga ko bigomba guhagarara nabwo ubwabyo ni intambwe eh, tumaze gutera iyo urebye mu bihugu duturanye hafi usanga rwose hari n'abafite imibare igera ku bihumbi magana ane Eh, kandi abantu bakumva ko ari ibintu bisanzwe mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bisanzwe Eh, igihugu eh, inzego z'ubuzima zigomba gushyiraho uburyo bukumira ah, abana ntibabe batwaye inda. hari impamvu rero nyinshi za mbere hari abana basambanywa icyo twita gusambanya abana Ah, hari abasambanywa n'abantu babaruta bakabatera inda kubera impamvu zo kubashuka ah, se cyangwa se eh, nari ngiye kuvuga gufata ku ngufu ariko ubundi gufata ku ngufu k'umwana tugita gusambanya umwana kuko umwana nta ngufu agira Ah, amayeri yose yakoreshwa ni ukuvuga ngo harimo abaziterwa na- na- n'abo ba- babasambanyije ndetse hari n'abaziterwa na bagenzi babo ku mpamvu z'ubukene ku mpamvu z'uko banabishatse bagakora imibonano mpuzabitsina noneho hakavamo za nda zitifuzwa ahantu navuga bishingiye cyane cyane ni ku bumenyi budahagije bujyanye n'ukuntu umuntu yakwirinda niba anakoze imibonano mpuzabitsina akayikora ikingiye cyangwa se akayikora afata uburyo butuma adasama kuko ubwo buryo burahari uburyo burahari ushobora gutuma niba umuntu agiye gukora imibonano mpuzabitsina yanabishatse wenda niba ari abana bangana bashobora gukoresha agakingirizo bakirinda gusama cyangwa se niba yanasambanyijwe akaba yajya kwa muganga bakamuha uburyo bwo twita contraception d'urgence bushobora gutuma adasama ikinini ushobora gufata mbere y'amasaha mirongo irindwi n'abiri ariko usanga ayo makuru abantu benshi batayafite ari nayo mpamvu dusanga imibare eh, y'abatwita cyane cyane nayo igenda ijyana eh, na nivo y'u- yo- yo- yo kujijuka n'ubukene eh, n'aho wa mwana w'umukobwa ari kuko eh, ari nayo mpamvu muri za gahunda zagiye zijyaho dufite gahunda ubu ngubu y'uko hagombye kubaho kwigisha abana ubuzima bw'imyororokere eh, birahari muri kurikirana y'igihugu ariko ugasanga wenda nabyo ntibikorwa neza kubera ko ababikora nabo baracyafite impungenge baracyabwi- ba- ntabwo baramenye neza ibyo bagombye kwigisha kugira ngo koko ah, dushoboye gukumira abana bagira ubumenyi buhagije baba abana b'abakobwa ndetse n'abana b'abahungu bamenye niba ari kumenya igihe umukobwa agomba gusanira ayo makuru baba bayafite ahagije ni ibintu rero bisaba ko ah, hakorwa ingamba zitandukanye Ah, muri ino minsi iyo turebye ibiganiro ah, baravuga biti duha n'abazibatera yego nabyo ni imwe mu ngamba ariko igomba gukurikizwa n'izindi hari ukubahana ba bandi babikora bakaba bahanwa hari ukwigisha wa mwana w'umukobwa akaba afite amakuru ahagije ku buzima bwe akaba azi igihe ashobora gusamira n'igihe adashobora gusama hari kwigisha umwana w'umuhungu kumenya ko afite responsabilite iyo akoze imibonano mpuzabitsina cyangwa se umugabo hagomba kuvamo gutwita Ah, hari ugushyiraho ah, ayo mategeko akumira iyo tunayafite akumira ko igihe bikozwe n'umuntu mukuru agomba gukurikiranwa ni- na- n'amategeko agahanwa usanga rero hari impamvu nyinshi cyane aya ni impamvu bisaba nyine ingamba nazo mu by'ukuri ah, zitandukanye kandi zikorwaho n'inzego zitandukanye Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC ikiganiro ni muri Isanga umutumirwa wacu ni Dr Aphrodis Kagaba ukuriye ikigo HDI ikigo nyarwanda cyita ku buzima turabaza tuti ese kwemerera gukuramo inda abakiri bato bazisamye mu buryo butateganyijwe cyangwa imburagihe byabaye igisubizo cyangwa byakuruye ibindi bibazo dr kagaba uranyemerera nari mfite ikindi kibazo nenda kukubaza ariko ku murongo wa telefone haje umuntu witwa alex alex eh, ikaze mu kiganiro murisanga
yego murakoze cyane uherereye he alex
ni mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali ye urakurikirana ijwi rya amerika ni ikibazo wari ufite cyangwa ni igitekerezo
Eh, ni ikibazo nari mfite ngaho baza mutumirwa arakumva
ndashaka kubaza uwo mutumirwa ko ririya tegeko ryorohereza abantu mu gu- gukuramo inda bijyanye wenda n'imyaka cyangwa se ikindi kibazo cyaba gihari ki- cyangombwa kibikenera umuntu kuba yakoramo inda none umuntu wakuyemo inda nta nta nta kibazo cy'imitekerereze bimugiraho mu buzima bwe wenda urugero nk'umwana nk'umuntu bateye inda ari umwana wo munsi y'imyaka cumi n'umunani noneho bikaba ngombwa ko bakuramo iriya nda noneho mu buzima busanzwe mu mikurire y'umwana no mu mibereho amaze kuba umuntu mukuru ntabwo wenda bya- byamwasigika mu mitekerereze yiyo nicyo kibazo nagira ngo mubaze
alex guma ku murongo rero dr kagaba arakumva noneho twumve igisubizo aguha
Mm.
Eh, urakoze cyane alexi Eh, ikibazo ubajije eh, ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza eh, ndetse bamwe wenda eh, bakanagerageza kugisubiza bakurikije nyine uko babitekereza ntabwo ubundi gukuramo inda iyo umuntu aje kwa muganga ntabwo bavuga ati ndashaka gukuramo inda wenda uri uri muri bya byiciro byemewe ngo bahita bayimukuriramo hari ubujyanama hari ibyo twita eh, ubujyanama bwimbitse bukorwa mbere y'uko umuntu afata icyo cyemezo kandi eh, agahabwa uburyo bwose bushoboka agahabwa amakuru yose noneho akishyitiramo icyemezo afashe rero nicyo muganga amufasha gushyira mu bikorwa ni ukuvuga ngo aba yabitekerejeho yabonye ubujyanama buhagije Ah, kandi akenshi ah, bariya bantu bashobora kuza gusaba serivisi nuko n'ubundi aba- buriya aba yafashe icyemezo ku buryo n'iyo utamuhaye ya serivisi ajya kubikorera ahandi muri bwa buryo butanoze bikamuhitana Ah, ubwo yombi eh, se nko bihuza n'ikiganiro muri rusange kivuga giti wenda ese iri tegeko ryahindutse haba hariyongereye abakuramo inda ahubwo okontorere cyangwa se mu buryo iki- icyo navuga wenda gishobora kuzagabanuka hazagabanuka abazikuragamo mu buryo butanoze uko iyo turebye imibare nanone ukuramo inda mu buryo butanoze ibyo twita amisefu aboshoni Ah, ziri mu mpamvu navuga za mbere eshanu zahi- zihitana ah, abari eh, n'abangavu ah, mu gihe bagiye gukura inda ah, mu buryo butanoze ni mu mpamvu rero navuga zituma ah, tugira impfu ziri hejuru eh, z'abagore n'abakobwa kubera ko wa mukobwa cyangwa umugore wafashe icyemezo cyo gukuramo inda ah, nabaha nk'urugero mbere y'uko u rwanda ruvugurura amategeko buriya kuvugurura n'ubwo eh, i- iri vugurura turimo tuvuga ryakozwe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ariko amategeko yatangiye kuganirwaho mu bihumbi bibiri n'icyenda muzi ko aribwo ah, code penal cyangwa se ririya tegeko mpanabyaha ryaganirwaga iza gutorwa mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri Eh, banakora n'amavugurura amwe yakomeje kongera none kurebwaho mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani haterwa iyo ntambwe nabaha urugero icyo gihe mu bihumbi bibiri n'icyenda hakozwe ubushakashatsi twari tugifite amategeko rwose akarishye avuga yuko umugore ukuyemo inda ahanishwa hafi igihano cy'imyaka cumi n'itanu Ah, ndetse na muganga wamufashije agahanishwa igihano cy'imyaka cumi n'itanu ariko muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyitwa gutunaka n'ikigo kizwi cyane gifite inararibonye mu bushakashatsi cyasanze uwo mwaka mu rwanda mu bihumbi bibiri n'icyenda twaragize inda zakuwemo mu buryo uh, bw'ubushake ni ukuvuga ngo ba bantu bagiye kuzikuramo baba bazikuyemo mu buryo butanoze ibihumbi mirongo itandatu ni ukuvuga rero ko uh, wa muntu impamvu amategeko yahindutse ni ukuvuga ngo wa muntu wafashe icyemezo cyo gukuramo inda ntakimuhagarika n'ubundi ni itegeko rero ryaje ngo rifashe gufasha wa muntu n'ubundi wafashe cya cyemezo aho kugira ngo ajye kubikora mu buryo butanoze bimuhitane akuremo ingaruka atakaza ubuzima akuremo izindi ngaruka zijyanye no kubura ubushobozi bwo kuzabyara eh, kwangirika mu myanya myibarukiro n'ibindi byose avuga ati reka tumufashe nibura abikorere kwa muganga abikore neza kandi tubona abagiye baca kwa muganga iyo babikoze agahura n'abajyanama akabona ubujyanama bwimbitse rwose navuga ko nta ngaruka zihari ah, wa- wa- wa- wagereranya ah, ubuzima burakomeza ntabwo wagereranya rwose no kujya kubikora mu buryo butanoze niyo mpamvu igihugu cyacu cyateye intambwe kigafata ya mategeko yari akarishye cyane eh, kikayavugurura uyu munsi tukaba dufite abantu baza kwa muganga bakabona ya serivisi ari nayo Mm.
mpamvu harimo hakorwa amahugurwa ikigo cyacu kibikoraho guhugura abaganga guhugura abagore bamenye ko itegeko ryahindutse kugira ngo twirinde ko bajya kubikorera kwa magendo ah, bajya kubikorera kuri ba baganga cyangwa se banabyikorera hari abagenda bakabyikorera ugasanga rwose ubuzima bwabo burahatakariye bikabyara ntabwo rero ya bikabyara izo ngaruka Alex yavugaga Alex ngira ngo urasobanukiwe eh, ngira ngo Alex yagiye eh, ariko mura- ibyo ari byo byose arakurikira kuri radiyo ye murabisobanuye bihagije reka noneho twakire bwana Anselme Ngendakumana ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku ijwi ry'Amerika
ni amahoro ndabumva ijana ku ijana Anselme uherereye hehe wowe
basha mu burundi muri provensi buganda muri komine musigati ye wowe rero ni igitekerezo washakaga gutanga cyangwa urabaza bon bon bon bwa mbere ni ikibazo nobanza kubaza mm, kuri icyo gihugu cyemerewe gukorora inda nko mu rwanda ndabyumva biremewe muga nkabanza nkababaza ko baba basenga nimba bemera ko basenga bwa mbere na mbere n'umuvumo umuvumo tugiye muri bibiliya tugasoma turabona ko kayini mukuri kamwe n'abo abeli yamubwiye ati ajya amaraso washeshe n'ibyatsi ntibyope usubiye kurima ngo wimbure biranditse muri bibiliya icyo ni kimwe ndibaza ko gukorora inda cyangwa ko bitemewe mu bisanzwe bibiliya ntibyemera ariko rero nka cyane numva ko biyorohereza ku buryo bwo kuvuga ati ubwo ni ukuvuga ku bemera bibiliya ariko anselme we kuko eh, ni ukuvuga ku bemera bibiliya ariko kuko hari hari n'abafite ukundi kwemera
Eh, daboro ukwemera kwabo si- sindaguhonyanza mugabo Mm.
ko abyemera kose Mm.
tuvuge ati deyandehoro ya bibiriya ntikuba bayikwemera ijana ku ijana hari ikindi kintu entere babifitemo ubwa mbere na mbere babona ko iyo umuntu yasambanye aka- agatwara inda atituje ni kuki yagiye gusambana icyo ni cyo kibazo cya mbere cyobanza kubaho yaranguye amabanga mpuzabitsina ni kuki ahubwo yohanwa sopurize numva ko umuntu afasha gukorora inda niwe yohanwa gusumba uwo onya yagiye gukorora inda ko kubera iki uwo muntu abikora yisunze ko azoronka azokorora iyo nda uca wumva ko ibyo bibazo bica biba byinshi mu- mu bisanzwe guporoteja uwamaze gutwara iyo nda ntibisumba n'ugiye gukora icyo gikorwa nyine ashyira puratike ni ukuvuga aho hantu ubusambanyi bucaba bwinshi icyo ni icya mbere aho uca usanga urubuga rw'ubu- rw'ubusambanyi ariho ruri icyo ni kimwe icya kabiri uwo muntu yasambanye agatwara iyo nda akavuga ati ndazi iyo nzotera nja nta kibazo iki n'iki n'iki ahubwo byari bikwiye nimba icyo gihugu cyabo cyemera ko bakorora iyo nda bari bakwiye ko uwo muntu agiye gukorora iyo nda bamuca amafaranga menshi kugira basi atume yinjiriza igihugu muga igihugu nacyo ni umuvumo nyene burya gukorora inda ni icyaha gikomeye cyane Uwe- nimba bemera ko bakorora inda ko baba bishe umuntu icyo honyine urumva ko ari icyaha gikomeye cyane cyozigwa mu mategeko tukumva nk'iwacu mu burundi birashitse barabyemeye no kujya gusenga ntitwaba tukijya gusenga kubera jewe ndumva ko bakemeza ati utwara inda hama ugaca tukayikorora nta ngorane Urakoze.
ntakiwe ku izina ry'iwanjye sinoja gusenga urakoze cyane anselme ngendahimana nibutse ko ibyo ari ibitekerezo byawe bwite uravuga uko ubona ikibazo mu kanya gato cyane turaza kujya kwa jimmy nta mugabo umwe turaza ku- kumuha mikoro mu kanya ariko eh, dr kagaba ibintu anselme avuze ntabwo bitandukanye cyane n'ibyabaye mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri iryo tegeko ritorwa aba- abakuru b'amadini bishyira hamwe bakaryamagana rwose bavuga bati ntabwo biriya bintu byagomba gukorwa eh, ntabwo bikwiriye E, nibyo rwose ngira ngo buriya anselme avugiye n'abantu benshi cyane Mm.
Eh, ni ikibazo dukunda guhura nacyo haba mu bihumbi bibiri ni- na cumi na kabiri navuze ko ibiganiro byatangiye mu bihumbi bibiri n'icyenda eh, abantu benshi abanyamadini barahagurutse Eh, ni- ni- ni- ni- ni- ni- ni n'ibibazo dukunda guhura nabyo niyo tuganira n'abantu ariko mu by'ukuri buriya biragoye ntabwo navuga ko wenda ndi umu expert mu myemerere ariko iyo wishyize mu cyimbo cya wa mugore cyangwa wa mukobwa wafashe cya cyemezo eh, hari ha- hari impamvu nyinshi zibatera ariko iyo ugeze ahantu afata cya cyemezo buriya haba hari impamvu murabona nk'itegeko ryacu riravuga riti umuntu wasambanyijwe ku gahato watewe inda akiri umwana iyo turebye imibare y'abana eh, bapfa bazira gutwita bakiri batoya kuko umubiri uba utari wanagira n'ubusha- n'ubushobozi bwo gutwita yanda ni benshi cyane biri mu mibare yongera muri ibi bihugu byacu haba mu rwanda ndetse no muri kano karere i burundi n'ahandi muri afurika Mm.
usanga abana batwise batari bageza ya myaka y'ubu- yo- y'umubiri wabo ushobora kugira bwa bushobozi usanga n'ubundi mu by'ukuri zanda zibahitana yaba Ye- akomeje agashaka kuzayibyara ku buryo busanzwe ugasanga yamuhitanye kubera ko umubiri utari wagira ah, ubushobozi buhagije ariko iyo noneho bigeze mu myemerere eh, navuze ko ntari nararibonye ntekereza ko wa muntu utayemera avuga ati rwose ntabwo nzakora imibonano mpuza- mpuzabitsina n'ubundi ntabwo azatwitana n'ubwo azakenda no gukora gukuramo imyanda ariko twabonye ko hari impamvu ushobora ku- gutuma unatwite utanabitekereje utanatekereje gusambana Ah, iri tegeko rero ryaje gufasha wa muntu n'ubundi uri bufate cya cyemezo akajya muri za nzira zigoranye ugasanga bwa buzima bwe burahagendeye Eh, ari nayo mpamvu ari ikibazo rwose kigoye gisaba kwishyira mu mu mwanya wa wundi ufata icyemezo ntabwo ntabwo ndimo kumva wenda abantu babaza abenshi bamaze kubaza ari abagabo ndizera ko turi bugire n'amahirwe abagore bakabaza n'abakobwa Eh, ndibuka no muri ino deba itangira wasanga nyine ari abagabo bavuga bati nta muntu ugomba gukuramo inda nta ariko utagiye ngo wishyire muri cya cyimbo cya wa mugore cyangwa wa mukobwa uri bukeneye gukuramo inda rwose biragoye kubyumva muvugane nabo nkatwe twafashe umwanya tujya muri prizo tuganira n'abakobwa n'abadamu bari bafunzwe kugira ngo mwabonye ko igihugu cyacu cyatewe n'intambwe bakanaba- bakabona imbabazi perezida akabababarira kenshi wasangaga cya kintu cyatangiye gihuje umugabo n'umugore cyangwa se umukobwa n'umuhungu yamara gukomera ugasanga bisigaye ku mugore gusa Mm, akavuga ati naramuhamagaye usanga na telefoni yavuyeho ntiyongera no kubyitaba kugira ngo rero agere ahantu afata cya cyemezo rwose biba bimuremereye cyane ku buryo kugira ngo ubyumve byasaba ko wishyira mu cyimbo cye ukajya muri eh, mu- mu- kugira ngo urebe ibibazo arimo guhura nabyo nibwo wamwumva rero hari impamvu nyinshi cyane kandi twagiye tubona washyiraho amategeko akarishye wagira gute ahubwo bituma ibibazo birushaho kuba eh, byinshi aho kugira ngo umuntu abe yakoroshya abafashe Mm.
ah, anabahereza ubuvuzi bwiza butuma ingaruka zigabanuka wari uvuze uti uti nizere yuko mubabaza hari buze kubamo eh, abakobwa cyangwa se n'abagore ndebye hakurya hariya mu kirahure mbona baranshira amarenga bavuga bati kugeza ubu rwose mu bari ku murongo ntawe turimo tubona reka abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika rwose mwa bakobwa mwe mwa bategarugori mwe aho muri kuri iki kibazo nimwandike mujye kuri facebook namwe mutange ibitekerezo byanyu muduhe nimero zanyu tubahamagare mugire icyo muvuga kubera ko iki kibazo ni mwe kireba Eh, urubuga mwiruharira abagabo gusa radiyo ijwi rya amerika rero mu kiganiro muri sanga ndatekereza yuko tushobora kuza guhura n'ibindi bibazo cyangwa se eh, ibitekerezo bisa na kiriya cya anselme ngendakumana ariko noneho ku murongo wa telefoni turi kumwe na jimmy nta mugabo umwe urahari Eh, eh, ikaze mu kiganiro muri sanga ndakumva yego Eh, uherereye he jimmy
mbo ubusanzwe ndi muri kongo kinshasa mu karere ka masisi nkaba n'umunyamakuru kuri radiyo imwe itwarira muri ako karere yitwa radiyo asafi barize fm Eh, kuri iyo ngingo ndagira ngo tunyarutse kuri iyo ngingo yerekeranye no gukuramo inda mbo nge mbona ko iyo ngingo yemewe kabisa yari ngombwa no kujya ishyirwa mu mategeko kuko hari igihe usanga umuntu atewe inda akayiterwa n'umuntu bafitanye isano hafi mu muryango eh, ku buryo ki uwo mwana kuvuka bikaba bishobora kuvamo amahano urugero kambaye urugero ni ibintu bi- bigenda biba hirya no hino urugero umwana agatera nyina inda cyangwa se umugabo agatera umwana w'inda ese aho ngaho urumva ko uwo mwana yazakura yita yita se ngwiki umwana ah, akakura atiga papa n'uwo yabyaye akakura ati papa wenda hatasiye ati sogokuru Ngo urumva ko ni ibintu bikomeje kujiji- kujijira abantu cyane ahubwo byagakwi- byagakwiye gushyirwa mu mategeko eh, kugira ngo eh, igihe umuntu ahuye mu kibazo nk'icyo ngicyo bajye bareba ese kuri iyi ngingo itegeko rivuga iki Eh, urundi rugero tena hari umukobwa ushobora kuba agenda mu nzira akaza guhohoterwa direkitema aho ngaho birumvikana iyo nda igomba kuvamo bitewe n'uko yayitwaye mu buryo ah, nta bushake bwari burimo Eh, komeza jimmy komeza ndakumva ndabahereza urugero eh, nuko bisanzwe nyine hano iwacu na sisi usanga ama ONG gagenda gasansibiliza ama ONG gagenda gasansibiliza abantu ati niba uhuye n'umugizi wa nabi mu nzira akaza kugikata ku ngufu ugomba ugomba kwirukanira ku bitaro ah, bakagupima bakareba ko adashobora kuba yaguteye inda ni ukuvuga ngo ariko nabwo bakagenda barinyuza ati amasaha makumyabiri n'ane ntakarenge utaragera ku bitaro eh, kuko kugera ku bi- u- ukuyemo inda baguhaye imiti ikica ah, utwo dukoko tuba turi mu mubiri two gutuma udasama ah, amasaha makumyabiri n'ane atarashira nayo ntabwo uba wishe aho ngaho kabisa ntabwo ntabwo uba wishe ikiremwa muntu kuko ntabwo kiba ah, cyari cyakabaho nk'uko tubizi nk'uko dusanzwe tuzi ukuntu bigenda muri segondasiyo none se eh, Ji- ahubwo eh, eh, bibarwa Jimmy reka nkubaze a- aho, aho ngaho usa nk'udushushanyiriza wavuze ko uri umunyamakuru aho ngaho i Masisi ikibazo cyo gutwara inda ku bana bataruzuza imyaka y'ubukure kimeze gute Wi- wowe ubikurikiranira hafi
aha ngaha kabisa inasiti ikibazo cyo gutwara inda ku bana bataragera Nk'uko- ino nk'uko bisanzwe biteganywa n'amategeko ni imyaka cumi n'umunane Ah, umwana utaragera imyaka cumi n'umunane ah, aba akibarwa ko ari umwana ntabwo ari aba yari yaba akirwe nk'uko ino dusanzwe tubivuga oya tuvuye ku by'amategeko Akarere ka Masisi, abana ba- tuvuye ku by'amategeko abana tukajya ku bakiri bato bikorwa bataruzuza- Hmm?
tuvuye ku by'amategeko ateganya tukajya ku bikorwa aho ngaho abana batwara inda bataruzuza imyaka y'ubukure baragaragara cyane
abana baragaragara cyane kabisa ahubwo ku kibazo cy'amategeko ni uko usanga ababyeyi babo ah, iyo agize umwaka umwana we agatwara inda atari yuzuza ah, imyaka y'ubukure aho kugira ngo afate uwabikoze amushyire mu mategeko hamwe usanga bagenda bakicara bakihuguka iyo ngiyo uwabikoze bakamushyura amafaranga ibibazo bikarangirira aho ngaho ibyo bikaba biri muri bimwe biteje icyo kibazo gikomeye kugenda kibata akarere ka masisi bitewe n'uko ah, ababikora batabashyira mu mategeko bityo abafite amafaranga yo kuba batanga igihe bakoze ayo marorerwa ntabwo bayatinya kuko baba bazi ko bari buyatange amafaranga ikibazo kigakemuka jimmy nta mugabo umwe mu karere ka masisi muri repubulika ya demokarasi ya kongo turagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo utanze reka twambuke tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo sinzi ubanza tugiye mu burundi kwa deogratias haragakiza ikaze mu kiganiro muri isanga yego murakoze cyane uherereye he mu burundi
mboje mu burundi ni ngaha ku mugwa mukuru w'uburundi ndi bujumbura ye ni ikibazo ni igitekerezo
mbojewe n'igitekerezo ikomeza
Ego, ku mazina yanjye nitwa deogratias bwakiza uranyumva komeza rwose eh, urumvikana ku ijwi ry'amerika E, nkaba nditegera cy'urongoye ishyirahamwe ryitwa association pour une démographie responsable adaptée à l'environnement adrée en sig Me- mu kirundi cyo- ni ishyirahamwe ryishinze kurwanya igwirana ry'abantu rirenze urugero ribangamira ibidukikije soko y'ubuzima Mm.
hanyuma igitekerezo nshyize nabonye muvuga ku bijyanye n'itegeko leta y'u rwanda ishobora gushyiraho ishobora gufasha ko abantu bashobora gutwara inda batabyifuza bashobora kuzikorora cyane cyane abantu b'abana Mm.
kuri jewe nari niyumvira yuko ahubwo gusa itegeko niba rigiye kujyaho igikuba cyiza cyane leta y'u rwanda iba yaratekerejeho oya ririho hubwo ariko gusa ntibarareke sabwe ririho ririho ryagiyeho rirongera riravugururwa ejo bundi mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani
oke oke iryo tegeko ntumva ari itegeko ryiza cyane ahubwo niba barayobagirwa mu kuryubahiriza rero ntibaryubahirize ku bana gusa barabe baryubahirize no ku bantu bakuze ko tugiye kuraba muri afurika urwego rw'ubwirana ry'abantu turiko ni ngombwa yuko boshyiraho itegeko bakoreza umuntu wese ku buryo yaba umwana cyangwa undi muntu akuze abonye ko yagomba kubyara atabyifuza agashobora gukuramo iyo nda
deogratias haragakiza urakoze cyane kuri icyo gitekerezo utanze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane namwe kuzi amerika ye umunsi mwiza dr kagaba rero wumvise ibitekerezo bya jimmy nta mugabo umwe na deogratias haragakiza Eh, ngira ngo deogratias ibyo arimo kuvuga ntabwo bitandukanye na bimwe wavugaga kare
yewe numvishije ibyo deograsi avuze eh, ni n'ibiganiro ngira ngo n'iwabo biri- bi- birimo biba cyangwa biza mu minsi iri imbere kubera ko iri vugurura ry'amategeko ntabwo u rwanda rwateye intambwe ariko hari n'itegeko dufite ririmo riganirwaho mu rwego rwa easi cyangwa se mu miryango eh, iyi miryango uyu muryango w'ibihugu bitandatu bya fidoresi ibihugu by'iburasirazuba bwa afurika harimo n'uburundi deja hari itegeko rireba ku buzima bw'imyororokere zimwe mu ngingo zirimo ziganirwaho wenda dushaka ibihugu byose bya- byatera intambwe ni ibijyanye no gukuramo inda turazi rero ko neza ni itegeko twifuza ko ryatorwa mbere y'uko n'umwaka urangira hari eh, ibiganiro birimo biba eh, ndetse iriya nteko nshingamategeko ya yara irimo ku- kuriyobora kugira ngo ibihugu byacu ko ari bitandatu ni ukuvuga u rwanda burundi kenya uganda tanzania na south sudan bashobore gute- gutora iryo tegeko ziri mu ngingo mu by'ukuri iyo zigarutsweho kuko n'iwacu byagenze ngira ngo n'iwacu iyi ntambwe turimo tuvuga itwaye hafi imyaka icumi kuko ibiganiro bigitangira ntabwo byari byoroshye harimo abantu batabyumva Eh, ariko yo habayeho gusesengura umuntu akareba imibare y'abana batwara za nda batabyifuza n'uko birangira tukareba n'ababyariye mu rugo ababyariye mu rugo nabo iyo turebye noneho wa wundi utanayivuyemo akabyara turacyafite imiryango ibirukana ikabaheza ikabirukana mu rugo Eh, byenda gusa nka biriya jimi yavugaga bibera muri congo Mm.
ugasanga imiryango iramubwira iti rwose genda usange uwayiguteye ababyeyi b'umwana kubera ko wa mwana yagize bya byaha batwita bakamwirukana none ugasanga wa mwana amushyize hanze adafite n'ubushobozi agatangira kuza abantu basa nk'aho baje kumufasha cyangwa bamufitiye imbabazi ugasanga nyuma y'indi imwe aho bahise bamutera n'iya kabiri Eh, nk'uko tubibona nk'umuryango ukorana nabo ugasanga nyuma yo kubyara abana babiri bibaye ngombwa ko abasiga akajya gushaka akazi akaza akaba umukozi wo mu rugo i kigali cyangwa mu wundi mujyi Eh, bagatangira nk'uko bisanzwe umubiri urabikenera iminsi mike akabyaye umwana wa gatatu ugasanga aho kugira ngo asubire iwabo naho biragoranye cyane agahita ajya gukora wa mwuga tuzi wo kwigurisha akabaye eh, umukobwa ukora uburaya mu mu mujyi ugasanga ni- ni- ni ikibazo kigenda kiba urusobe ku buryo rwose intambwe nziza yagombye guterwa ni ukubafasha twumva ko bano bana bafite inshingano zo kubaha amakuru ahagije ko bagomba kwigishwa ko uwabyaye hagomba kujyaho za politiki zo ku- zo gufasha agasubira mu ishuri ababyeyi ntibamuterane ahubwo bakabona ko aribwo bakeneye kumufasha akagira ashobore kwirinda ariko usanga sosiyete yacu isa nk'aho iterana na bano bana basanga ibyatangiye ari ikibazo eh, cyo kwishimisha kandi kitari cyo wenyine kubera ko afite uwamuteye inda we wasigaye wa- usanga we ntacyo hari n'igihe tutamenya uwo ari we ashobora kuba ari inshuti ye ashobora kuba undi wamusambanye asambanya umwana ndimo kuvuga inshuti ye kugira ngo none ntitumurirweho n'abana hagati yabo bashaka gukundana kandi nabo ari uburenganzira bwabo Eh, ariko noneho wa wundi wamusambanyije amurusha imyaka ugasanga akomeza aho ngaho nta ntagaragaye ngira ngo no kumenya uwo ari we biragoranye ahubwo ugasanga wa mwana niwe bigizeho ingaruka utabivuze kubera gutinya ababyeyi nabyo bibaho agahita yihutira kujya kuyikuramo mu buryo ah, bu- bwa bundi navuze bushobora kumuhitana kubera ko yatinye no kubwira ababyeyi be ko yanasambanye kuko nti- uretse no gutwara inda ntiyemere no kuba yanavuga ati nakoze imibonano mpuzabitsina Mm.
ibyo rero birasaba ko n'ababyeyi rwose bafata iya mbere bakabyumva eh, umwa- abana bakabigisha bakareba ko abana bafite amakuru ahagije bakabohereza aho bashaka kubona amakuru umwana akakwisanzura akaba yakubwira ibimubiba kugira ngo kuko nk'ubu nubwo itegeko ryavuguruye wenda nahezwe mu bigarukaho nyuma y'aho reka mbivuge eh, turacyafite imbogamizi ikomeye cyane kubera ko nubwo itegeko ryavuguruwe ariko ku mwana eh, haracyasabwa yuko agomba kubona uburenganzira bw'umubyeyi ibyo twita kubera ko itegeko ryacu rirebanye eh, no- no kwivuza no kujya kwa muganga gusaba serivisi Mm.
ah, bisaba ko iyo ari umwana ukeneye gukuramo inda ah, agomba kuba ari hamwe n'umubyeyi kugira ngo umubyeyi ari we umusanira yego tuvuga yuko iyo binaniranye umwana atumvikanye n'ababyeyi cyangwa ababyeyi hagati yabo ntibumvikane icyifuzo cy'umwana niko cyubahirizwa ariko umwana araduhamagara akatubwira ati rwose ntabwo nabwira ababyeyi banjye ko natwite babimenye mama yakwiyahura papa yampitana ntabyo ndi buvuge nimumfashe cyangwa nimutamfasha mu ndeke ndashaka ubundi buryo mwe rero Urabona ko mugasanga hakirimo- ha- muga- hakirimo- mugasanga bikwiriye koroshywa
yego yego haracyarimo eh, ndetse ushima yuko n'ibiganiro turimo dukora turavuga se ese umwana wese akeneye gusabirwa eh, uze kwivuza wenda n'indwara isanzwe ni ngombwa ko ababyeyi bamu ba- bamuherekeza ese umwana ufite imyaka cumi n'itanu ntabwo yaza kwa muganga akabwira muganga ikibazo afite muganga akamuvura atari ngombwa yuko ajya guherekezwa n'ababyeyi iyo ni deba turimo dukora kandi turizera ko nabwo hatewe indi ntambwe eh, ayo- iki cyemezo cyo gushaka yuko umuntu aherekezwa n'umubyeyi kikavaho ishobora kuba imwe mu mu- mu- mu ntambwe yaba ishimishijwe nanone Eh, dogiteri Eh, uburyo aba bana bashobora kwisanzura yego Eh, Do- Dr Kagaba ah, ndagira ngo Ruhamya Ali na Jean Marie Tuyisenge ba- bambabarire gatoya ndabizi ko bategereje umwanya munini ariko mbanze nkubaza aka kabazo eh, mu kanya turabagarukaho tubaha ijambo Ah, ibyo bintu mushaka gukora byo kuvuga muti abana bahabwa uburenganzira wenda itegeko ribadohorere be kwirirwa baherekezwa n'ababyeyi ntubona ko noneho ikibumbiro kizapfana amazi ndashaka kuvuga ko noneho bazavuga bati tubonye ubwigenge tuzajya eh, tubikora iwacu be kubimenya tunazikuremo be kubimenya noneho bika eh, bikarushaho kumera nabi
Ah, ntekereza ko uko kwi- kwisanzura ntabwo ari ukuvuga ngo umwana bamuretse yisanzure gusa ni ukuvuga ngo ni ibintu byose bigomba kugendana hamwe daboro umwana agomba kubona amakuru ahagije niyo mpamvu navuze ngo ah, mu- mu- muri gahunda y'inyigisho bagomba kubona bagomba no kubona ah, ubumenyi n'amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere umwana akamenya ko ni- nakora imibonano mpuzabitsina dore ingaruka zirimo n'izi n'izi n'izi n'izi akamenya ko ashobora kuvamo cya cyorezo cya sida ashobora kuvamo yanda indwara zindi zandurira mu mibonano mpuzabitsina akamenya ayo makuru yose ko atagombye yagombye kumenya icyemezo afashe akagifata abizi ariko niyo umwana akubwiye ati mfite imyaka cumi n'irindwi mfite mushiki wanjye dukundana ufite cumi n'irindwi cyangwa cumi n'itandatu ukamenya ko ibyo nabyo bibaho ukababwira ko bagomba kwisanzura kuko n'utabemerera ntabwo urimo kubuza ko bya bindi biba ahubwo iyo bimubayeho arahita yirukanka akajya gukoresha bwa buryo bagenzi be bamubwiye ugasanga biranamuhitanye gusa abana benshi cyane baza kwa muganga ugasanga ntacyo wakora uretse nyine gusanga aho bigeze abaganga yasanze umwana yayikuriyemo Avurira.
yarangiritse cyangwa yagize infection bwa bu- eh, infection ni ukuvuga ngo eh, yagiye- yagize za complikasiyo afatira aho bigeze ibyo bako- ibyo- ibyo bamukorera biba rwose biri limite ushobora gusanga inamuhitanye ashobora kuza kwa muganga arimo yafaza ahita apfa niyo mpamvu eh, iyo turebye iriya tegeko hari abibeshya ngo itegeko ryarafunguye ariko buriya gukuramo inda ntabwo ari icyemezo ntabwo ari icyemezo ki- ki- ki- kibagijwe n'amategeko cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo ari icyemezo wavuga ngo ni ngo ni uko washyize itegeko cyangwa utarishyizeho Mm, reka ni byiza ko buri muntu wese agira amakuru ahagije akifatira icyemezo kandi agafata icyemezo gikwiriye kubera ko afite amakuru ahagije iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Mm, reka twakire ruhamya ali na jean marie tuyisenge turahera kuri ruhamya ali ikaze mu kiganiro muri sanga
yego yego murakoze e, wakoze kandi gutegereza dr kagaba hari ibintu yasobanuraga ku buryo ah, burambuye e, wowe rero uherereye hehe ruhamya
yewe ndi i kigali ahitwa kimironko
Na- u- u- uratanga igitekerezo cyangwa urabaza
ndamubaza ngewe yego komeza ndagira mbaze dogita Mm.
ese ubushakashatsi bakoze Mm.
abana babonye batwaye inda ba- bitewe n'ubukene ni bangahe n'abana batwaye inda bitewe na victim ari ikoranabuhanga like whatsapp ama whatsapp ama facebook n'ibindi ikoranabuhanga ni bangahe kuko akenshi usanga aribyo bibashuka zino telefone nino zino smartphone ugasanga nizo zirimo zirimo kumushuka ikindi kibazo cya gatatu ngira ngo mubaze nanone cya kabiri kuko iyi cyo cyari icya mbere Mm.
icya kabiri ese gukuramo inda ujya kuri centre de sante ujya kuri hopitale ujya clini- clinique ujya hehe ese kugira ngo ujyeyo bisaba iki kugira ngo ujye ujye aho ngaho baradusobanurira aho ujya bisaba iki witwaza iki ese ibyo bikorerwa kuri mituweli ni iyihe inshuwarensi bisabwa wikorera ujya kuyikuramo ijana ku ijana uza kwirihira ibikoresho uza gukoresha ni ijana ku ijana Eh, ruhamya abaje ibibazo bikomeye ntabwo navuga ko tubifitiye ubushakashatsi ariko wenda numva ari bumwe mu bushakashatsi bukeneye gukorwa Mm.
Ah, kandi akoze neza kwibutsa ikintu cya watsapu iyo tuganira n'ababyeyi muri ino minsi dusanga eh, gukomeza kurera dutekereza ko kudahereza abana amakuru batazayabona ntabwo ari byo kubera ko ah, dufite ikoranabuhanga ryaje aho umwana ajya kuri telefoni isanzwe ashaka no kureba porona akayireba kubera ko nta buryo buhari buri kontorore abana babona amakuru kandi amwe mu makuru menshi cyane ari kuri ino koranabuhanga nta nubwo ari amakuru y'ukuri ni ukuvuga ngo umwana arareba baba basambana akabibona baba ibyo abandi bavuga akabibona noneho agatangira no kuba yanabikora hakiri kare bitandukanye wenda n'igihe cyashize eh, hambere kubera ko uyu munsi ya makuru udashaka kumubwira ya mibonano mpuzabitsina udashaka kumubwira kugira ngo amenye ibyo aribyo byose ashobora kwifatira amakuru ubu ngubu arabibona kubera ikoranabuhanga hari ahantu usanga barimita bakavuga bati niba hari abana ibi ntibyemewe ariko hano iwacu kubera ko ikoranabuhanga ryaraje kandi turarikunze hari byiza byinshi tugezaho ariko tugomba no kumenya ko ririmo ryerekana abana ibintu twagombye kuba twarabonye umwanya wo kubasobanurira ntibazabone amakuru atariyo ntekereza ko rero dukeneye wenda kureba ubushakashatsi ariko cyane cyane tunareba uburyo b'abana babona amakuru ahagije ariko reka mfate nk'urugero igihe twagiye gukora ubushakashatsi kureba ubwo ni imbere navuga mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe cumi na kabiri mbere ko dutangira bino biganiro byo kuvugurura amategeko nk'abagore twasanze bafunze cyangwa abakobwa muri purizo nababwira ko abenshi bari babandi batarangije na pirimeri bari babandi bakoraga ahantu batuye mu makaritsiye ya makaritsiye umuntu utwite abantu bose babibona babona ko agitwite bagahita bamurega bivuze ko ubukene rwose buri mu mpamvu zimwe zishobora kuba zituma ba abantu batuye ahandi wa muntu ubuzima bwe burisanzwe kubera aho atuye bahita babibona niba yari umukobwa ukora mu kabari akaba babonaga atwite bakongera bakamubona adatwite bagahita bavuga bati inda yawe yagiye hehe ariko ugasanga rwose abo twasanze urebye imyirondoro yabo bariya bana babariwe abenshi ni abana baturuka ahantu hatifashije bafite ubumenyi bukeya kuko uko ubumenyi bwiyongera umwana w'umukobwa ufite ubumenyi ashobora kuvuga ati nakoze imibonano mpuzabitsina y'ino joro reka ngende mfate ikinini ikirindi wenda kiragura amafaranga ya nayo akakibona kubera ko afite ayo makuru akakigura bigatuma nibura adatwara ayandi agasigara ikibazo cyo kumenya ngo se wenda sinakuyemo indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina rero niyo mpamvu dutekereza ko abantu bose babonye amakuru byagira akamaro reka tujye ku cya kabiri amasaha arimo aradusiga dusigaje iminota cumi n'itatu gusa ikibazo cya kabiri rero itegeko rivuga yuko umuntu wemerewe gukuramo inda ni muganga muganga ni ukuvuga dogiteri uyu munsi iyo turebye sitiri yacu ya sante abadogiteri tubasanga muri hopitali ni ukuvuga ibitaro bya disitirigiti wafashe nka kigali ubwo ni ibitaro bya muhima ibitaro bya kibagabaga ibitaro bya masaka ibyo ni ibitaro ariko noneho na kirinike purive ziremerewe ku rwego rwa porikirinike ni ukuvuga ngo nazo zirimo abaganga iyo ni limiti igihari y'uko umuganga ari we ubyemerewe iyo agiye kwa muganga rero urabaje ufite mituweli iramwishyurira yego mituweli iramwishyurira ikibazo tugifite gusa ni uko bisaba mituweli gisaba taransiferi iyo ashoboye kujya ku kigo nderabuzima agasaba taransiferi kuko iyo winjiye mu bitaro ariyo ariho winjiriye kuko niho ugomba gutangira hambere ubwo ntabwo ufite taransiferi ya mituweli taransiferi kugira ngo uyibone ni uko ujya ku kigo nderabuzima ikigo nderabuzima kikaguha taransiferi kuko itegeko rya mituweli riteganya ko utangirira hahandi hasi ukagenda uzamuka ibyo nabyo rero turabigana n'inzego zibishinzwe kugira ngo habeho alimonizasiyo cyangwa se guhuza ku buryo wa muntu uje mu bitaro ntibamusabe taransiferi ahubwo bahita bamuha serivisi byihuse igihe rero kuba yakwishyurirwa na mituweli cyangwa ntishyurirwe na mituweli biterwa n'igihe afite taransiferi cyangwa adafite taransiferi nta zindi mpamvu impamvu ni za zindi zemewe n'itegeko umugore araza akavuga ati iyi nda muganga mfite nafashwe ku ngufu ukandika ibyo ngibyo umugore akagusinyira ko akubwije ukuri ko impamvu ahisemo impamvu yayindi bamaze kumukorera bwa bujyanama niba ari umwana aho birumvikana n'umwana kwa muganga bakamuha serivisi agakurirwamo inda kandi iyo bikorewe kwa muganga rwose nta ngaruka zihari kuko kwa muganga babikora neza ku murongo wa telefone reka twakire jean marie tuyisenge bambwiye ko agarutse jean marie tuyisenge uranyumva jean marie tuyisenge ntabwo tumwumva reka tujye kwa innocent w'imana innocent w'imana uranyumva
yego
uherereye hehe
ramukanye yoshe mu gisigara cya bucumbura zimya iradiyo zimya iradiyo cyangwa wigire hirya gato uwo muziki wawe rwose urimo uratugeraho kandi turimo turasiganwa n'amasaha ngaho rero bazi ikibazo cyawe cyangwa utanga igitekerezo inosa
ikibazo cyangwa ikigaragazo icyo babona icyo kibazo bari bavuze yuko cyo gukuramo inda mu kubigewe icyo kibazo mbona yuko kidakenewe baba mu gihugu cyacu cyangwa mu karere kacu ntibikenewe urakoze cyane mbona yuko cyoba ari icyaha kandi cyoba ari akarengane ku cyiza woberekeza nk'uko nyine byahora kera umuntu agatwara inda akayitwara atari ngo ngo batange ngo uburenganzira bwo gukora inda ujye wazi wishe kari icyaha kandi ukoreye inda kari icyaha icyo nubona worohereza aya mategeko yahahora nyine ibyo nabyo bakajyana hirya bakarekera abo bahanzi urakoze cyane inosa urakoze ugire umunsi mwiza aho ngaho mu burundi eh, reka twakire jean marie tuyisenge uri ku murongo Eh, jean marie tuyisenge ntabwo ari ku murongo radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri isanga umutumirwa wacu ni dr kagaba afrodis dushigaje iminota umunani gusa dr kagaba iyo abana nk'abo baje bakugana uri umubyeyi uri umupapa akakubwira ikibazo nk'icyo ngicyo ubibona ko agiye gukuramo inda eh, wowe muri wowe mu marangamutima yawe wumva umeze ute
Eh, urakoze cyane eh, eh, ugeze kumbaza ku kibazo ikibazo kitoroshye abantu benshi ntabwo bajya baki- banakimbaza kenshi ntekereza ikiri bube aramutse uwo mwana adafashijwe Eh, nk'umuganga nagiye mvura n'izoka ariko cyane cyane ya- yaje asaba serivisi cyangwa asaba inama tugira umurongo wa telefoni bahamagaraho eh, babaza bakeneye ubufasha mpita ntekereza ikigiye gukurikiraho nkatekereza uwo mwana najya gukuramo ya nda ahari bujye ingaruka azagira rwose eh, numva nakora ibishoboka byose nkamufasha nkamwohereza kwa muganga kuko mba ntekereza ko eh, kujya kwa muganga hari amahirwe y'uko ubuzima bwe umuntu yabusova kujya kwa muganga bakamukorera bwa bujyanama bwose bakamubwira ibishoboka byose yamara gufata icyemezo avuze ati yewe yashyiramo kubikomeza akayitwita agakurikiranwa kwa muganga ko icyangombwa gikeneye umugore ni cyangwa umukobwa niwe wihitiramo niyo yahisemo cyangwa se akavuga ati ngewe mwana ngiye gutwita mm, agakurikiranwa kwa muganga ku buryo yamufasha muri ya nzira akazabyara neza ariko niba ahisemo kuvuga ati ngiye kuyikuramo akajya kwa muganga ko natajya kwa muganga nutamufasha uraba umwohereje muri ya nzira iri buhitane ubuzima bwe iyo mbitekereje rero muri muri ubwo buryo numva abo bana bakeneye gufashwa cyane cyane ko akenshi usanga anatinye no kuba yagira umubyeyi ah, kubera ko turacyarira tubwira abana ko rwose nta mibonano mpuzabitsina n'ibyo pe ni nako tugize amahirwe abana benshi bagombye kwifata ariko uko ubuzima bugenda buhinduka na- ibyo abana babona amakuru bakura kuri bagenzi babo nabo bagira relasiyo bagira urukundo Ah, iyo turebye ibihugu byacu bikirera gutya niyo nzira yonyine turacyafite ikibazo cy'abana benshi babyarira mu rugo turacyafite impfu ziri hejuru z'abagore n'abakobwa bapfa babyara ku- ugereranyije n'ibihugu byashoboye gufasha ba bana bakabigisha niba n'umwana ahisemo iki n'iki akamenya ko hari agakingirizo dusanga ibyo bihugu byafashe iyo nzira bateye intambwe bagabanya impfu z'abagore bagabanya impfu za- za- za- za- z'abakobwa ndetse banatera intambwe y'uko inda igera ahantu umuntu agatwara inda ari uko abishaka twebwe rero tukivuga y'uko ibi n'ibi ibi n'ibi tugasa nk'aho duhisha ntiturebe ukuri kuntu guhagaze uyu munsi niyo mpamvu tugifite ibibazo bikomeye dusanga abana b'abak- b'abakobwa bya bihumbi makumyabiri babyara buri mwaka ah, abagira ingaruka bo ntabwo tuzi umubare wabo ah, abava mu ishuri aba- aba- abo- abo ubuzima bwabo buhinduka baka- bakaza kuba abakozi bo mu rugo bakava ku bakozi bo mu rugo bakazajya kubo- gukora umwuga w'uburaya ugasanga haba- harimo kwandura sida iyo turebye uyu munsi imibare y'ubwandu bwa sida mu mu bagore bariya bicuruza umubare uri hejuru cyane hafi mirongo itatu na kangahe ku ijana usanga mu by'ukuri rwose ibihugu byose bigomba gutera intambwe kugira ngo dufashe bariya bana dutangire mu miryango ababyeyi bigisha abana abana bagira amakuru ahagije bakompanye muri ubwo buryo bwo kwirinda birinde za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kugira ngo dushobore gukumira za ngaruka zindi zishobora kubaho hatageze igikorwa
uyoboye ikigo abantu bamwe bashobora cyane cyane nk'abakigana bashaka ubufasha bashobora kwita nyakubyara ariko abakinenga bakacyita nyakurekwa kuba uhagaze hagati y'izo mpande zombi wowe nk'umuntu n'itsinda ryabo mukorana mugaragara mute mu muryango nyarwanda mubona babumva cyangwa hari ibibazo byihariye muhura nabyo kubera ibintu bikomeye mufasha mw'abantu cyangwa akazi gakomeye mukora
navuga yuko ntabwo byoroshye ariko mbona urugendo uko rugenda dutera intambwe hari abantu benshi bagenda babyumva cyane cyane ko nshima igihugu cyacu inzego buriya ibintu bishingiye ku makuru ya nyayo ibyemezo birafatwa kandi ukabona ko dukomeza gutera intambwe harimo rero navuga nko mu myaka icumi ishize harimo rwose wabonaga imyumvire kuri zino suje zimwe zikomeye hari abantu benshi batabyumva ariko uyu munsi iyo ndebye deba igeze usanga tugiye dufite abantu benshi cyane rwose bagenda babyumva ku buryo usanga hari abifuza kudutera aya mabuye ariko hari na benshi bashima akazi dukora ari nabyo bitwongera imbaraga zo kuvuga duti aba bantu tuvugira barahari kandi tugomba gufata ingamba kandi imiryango nk'iyi yacu n'ubundi ibereyeho kureba bya bindi bidakorwa neza kugira ngo dufashe cyangwa se dukore ubuvugizi ababishinzwe babikore neza kuko ntabwo umuryango usimbura ntabwo usimbura izindi nzego haba inzego ariko n'ubu tudashobora kubona ibibazo biba mu bibazo byo mu buzima bw'imyororokere bya bindi turebe tuvugire ba bandi bigenda bifasha ku buryo nawe wundi ufata icyemezo agifata yabonye amakuru yose kurusha gusa ko iyo abantu badafite amakuru njya mbibona nk'iyo tugiye mu nteko ishinga amategeko itegeko ririmo riganirwaho ukabwira uti rwose hari naho bimeze gutya hari naho bimeze gutya bituma wa muntu ugomba gufata icyemezo niba ari itegeko agomba gutora aritora ariko yamaze kumva ishusho y'ukuntu ibintu byose bihagaze ikigo rero dukora mu by'ukuri gikora ku kibazo cy'ubuzima kandi n'uburenganzira bwa muntu mbona rero ikigo ngiye navuga gitanga umusanzu wacyo uko gishoboye birumvikana yuko muri sosiyete hari abashobora kubona ukundi ariko rwose nemera ko ibyo dukora ari ibintu bikenewe cyane cyane iyo ndebye urugendo tumazemo imyaka irenga cumi n'ingahe n'ibimaze guhinduka numva biduhinda ifu zo gukomeza kureba uburyo harushaho kubaho amategeko anoze atuma ubuzima bwa buri munyarwanda wese ubuzima bwa buri muntu wese burushaho kuba bwiza aho kugira ngo tugire aho dutererana kubera ko tudafite amakuru dusigaranye umunota umwe fatamo amasegonda mirongo itatu niba hari ubutumwa wifuza gutanga tutaganiriyeho muri iki kiganiro dr kagabo
mwakoze cyane icyo navuga mwakoze cyane kudutumira kugira ngo dukomeze kuganira kuri ino suje mu by'ukuri itoroshye kugira ngo babonye ko mu bantu twaganiriye bose ni suje dukunda kuvuga inshuro na turi abagabo kandi mu by'ukuri iyo bigeze ku twarinda no kuyikuramo ni ikibazo navuga ko kireba abagabo n'abagore ariko cyane cyane abahura n'izo ngaruka ni abagore urabona ko ni ikibazo kitoroshye sosiyete yacu ifite ukuntu yamaze gukategoriza hari abantu bamwe batemerewe kukivugaho kubera ko bashobora kubonwa hari n'abagiye batubwira rwose ibintu mukora turabishima ariko sinabivuga ko sinshaka ko tubona yuko bishyigikiye ikibazo rero gikomeye cyane numva tugomba gutera intambwe tukagabanya akato twayateza igihe cyose twumvishije ibintu bishyashya cyangwa se tutumva tukagira umwanya wo gutega amatwi tukumva impamvu wa muntu ujya gukuramo inda kubera iki urakoze
murakoze cyane kandi
urakoze cyane dr afrodis kagaba umuyobozi w'ikigo hdi ikinyarwanda gifasha mu bijyanye n'ubuzima ubutaha nitukwiyambaza uzatwitabe reka nshimire namwe mwese inshuti mwari muteze amatwi ikiganiro muri sanga nshimira na ekipe twakoranye genene cyubahiro hariya hakurya wamfashije kwakira telefoni kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo igisubizo cyacu